N Radio Ijwi ry'Amerika mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na oriane itangishaka ndabaramukije nanjye ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
wenda se muraza kwibaza ngo turakora iki kuri ibyo ngibyo turandikira security council na judge meron tubasaba kwisubiraho ku icyemezo bafashe kuri judge meron ni ukwisubiraho we nk'uwafashe icyemezo kuri security council ni ukuyumva nk'urwego rukuriye mechanism of international criminal tribunals kuko nibo babahereza ububasha
uwo ni professeur jean pierre dusingize mungu umuyobozi w'umuryango ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside mu rwanda avuga icyo uyu muryango ugiye gukora mu mugambi wo kwiyamiriza icyemezo cyafashwe na sentare mpanabyaha ku rwanda imaze kurekura abantu icumi bagirizwa ibyaha bya jenoside batararangiza ibihano byabo tubafitiye n'andi makuru ku nama mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'ihembe rya afurika iri kibera mu rwanda bamwe mu rwaruka mu mashuri ya kaminuza mu burundi bavuga ko gukoresha imbuga ngurukanabumenyi ari kimwe mu bishobora kuruteza imbere kwirekugwa mu gihugu cya uganda uno munsi wa mbere ry'umuririmbyi yahindutse umunyapolitike kaguranyi sentamu na bamwe mu bari bapfungiwe hamwe hamwe no ku rupfu rwa senateri john mccain muri amerika dutangure ku ncamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya gatoyi chancelier w'ubudagi angela merkel yiyamirije uno munsi ku wa mbere imigwi y'abantu bazira abanyamahanga bariko bahiga abanyamahanga mu mabarabara mu gihugu ciwe
kuri uno munsi wa mbere umuririmbyi azwi cyane muri uganda bobi wine akaba ari kandi umushingamateka yarekuwe iby'agateganyo kuba ashobora kuburana yidegembya bene abagenzi biwe ni mu kanya gato
jean pierre bemba yahoze ayoboye mu kurwanya ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'abandi banyepolitike hamwe n'umukandida wenyine w'umupfasoni bariko bitura ubutungane kubera bakumiwe ku bijanye no kuza kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri kongo
papa francisco ntiyemera cyangwa ngo ahakane ibiri mu ikete ririmo amajambo akomeye yarungitswe n'uwahoze ari intumwa ya vatican muri leta zunze ubumwe za amerika musenyeri carlo vigano ibiri muri iryo kete turabibashikiriza mu kanya
reka rero duhereye ku makuru avuga hirya no hino ku isi oriyane inkuru ishushu dufitiye kuri uganda urakoze cyane fidel niyongabo kuri uno munsi wa mbere umuririmbyi azwi cyane muri uganda bobi wine yarekuwe ahabwa uburenganzira bwo kuburana yidegembya ni nyuma y'iminsi we na bagenzi biwe bari bamaze bafunzwe kandi bavuga ko bariko barakubagugwa uwo muririmbyi akaba kandi n'umushingamateka afise imyaka mirongo itatu n'itandatu akaba amazina yiwe y'amavuko ari kiaguriani sentamu yari muri sentare kuri uno munsi wa mbere yishimikije ibibando avuga ko yakubiswe bikomeye n'inzego zijejwe umutekano mu munyororo sentamu yahagaritswe n'igipolisi ku itariki cumi na zine z'ukwezi k'umunani umucamanza yarekuye babi n'abandi bagenzi biwe mirongo itatu barenga bagirizwa ibyaha byo guhemukira igihugu ni mu ruhagarara bagirizwa kuba baragizemwo mu bantu bateye amabuye imiduga y'umukuru w'igihugu yoweri museveni mu ntango z'uku kwezi imiduga ya imiduga ya rusehabaniha yari irindiriye gutwara sentamu na bagenzi wiwe kwa muganga aho barekugwa na sentare insinzi y'abantu yari iri hanze ya sentare imuhayagiza uwo muririmbyi aho yasohoka abantu batari bake bateye akaruru bavuga amajambo yagiye aravugwa cyane n'uwo muririmbyi y'uko abanyagihugu bafise inguvu nyinshi ni nyuma yo kurekugwa gerard karuhanga umwe mu bagenzi ba sentamu yabwiye ikinyamakuru cyo muri uganda ati ubu dufise inguvu ziruta izo twari dusanzwe dufise ivyo bibaye nyuma yaho sentare yari ya gisirikare yari mu ndwi iheze yararekuye sentamu ku vyaha vyo gutunga inkoho n'amasasu atabifitiye uburenganzira iyo sentare yahavuye imurekura ariko aca arasubira arafatwa ku vyaha vyo guhemukira igihugu muri kongo naho jean pierre bemba yahoze ayoboye umugwi urwanya ubutegetsi muri ico gihugu n'abandi banyepolitiki hamwe n'umukandida wenyine w'umupfasoni bariko bitura ubutungane kubera bakumiwe ku bijanye no kuzokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri kongo abo bakandida uko ari batandatu bituye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro no musi wa mbere bari mu bakandida mirongo ibiri na batanu bakumiwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora muri kongo bitegekanijwe ko iyo sentare ifata ingingo mu minsi icumi iri imbere bitegekanijwe ko urutonde ntabanduka rw'abakandida rushikirizwa ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kw'icenda amezi atatu imbere y'amatora ategekanijwe kuba ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abatavuga rumwe na leta bafise impungenge ku bijanye n'ubwigenge bwa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora bagiriza izo nzego zibiri ko zikurikiza amabwirizwa y'intwaro ya perezida joseph kabila kugira zikumira abakandida bamwe bamwe jean pierre bemba yatangarije kuri televiziyo y'ubufaransa france 24 ko arindiye kubona ingingo sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro izofata no musi wa mbere igitigiri kinini c'abapolisi bari mu kibanza kiri mu nyubakwa ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro
kandi naho papa francisco ntiyemera cyangwa ngo ahakane ibiri mu ikete ririmo amajambo akomeye yarungitswe n'uwahoze ari intumwa ya vatika muri leta zunze ubumwe za amerika musenyeri carlo maria vigano muri iryo kete uwo musenyeri yarungikiye ibinyamakuru vya ekleziya katolika umusenyeri ari mu karuhuko k'ubusaza yagiriza papa francisco kuba yarash, yarahishije ivyaha vy'ubushirashuzi vyagizwe n'umukaradinale w'umunyamerika aheruka gutanga imihoho muri iryo kete uwo musenyeri vigano asaba papa francisco gutanga imihoho agatanga uh, akarorero keza uh, uh, mu gutanga imihoho urugendo rwa papa francisco muri ireland rwaranzwe ahanini n'amakuru hatari meza yerekeye amabi afatiye ku gitsina yagirizwa abayobozi ba ekleziya katolika gushika igihe yariko yitegurira gufata indege imusubiza i Roma abamenyeshamakuru babandanyije kumusaba kugira icyo avuze ku biri muri iryo kete rya musenyeri Carlo Maria Vigano muri iryo kete ry'impapuro cumi n'imwe ryarungitswe mu binyamakuru vy'ama ibinyamakuru by'ishengero katolika papa francisco yagirizwa kuba yarazi neza kuva kera ivyagirizo vy'ubushirashuzi vyari biri kuri uwo mukaridinari w'umunyamerika theodore micoric ni mu gihe hari hari ivyemezo vyerekana neza ko uwo mukaridinare yashurashuje abana bakiri bato harimo n'umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'itandatu mu kwezi guheze niho papa francisco yakira icese ikete ryo gutanga imihoho ry'uwo mukaridinare
radio radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tugaruke muri congo aho abasirikare babiri bishwe n'abantu bikekwa ko ari abagwanyi mu ntara turi mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya congo ibiganiro hagati ya leta n'umugwi urwanya ubutegetsi byariko biraba muri ako karere umugwi w'abagwanyi barasha abasirikare ba leta ya kongo bariko bacungira umutekano mu gice citwa rojo umuvugizi w'igisirikare jules cikudi amenyesha ko abasirikare babiri bahasize ubuzima mu gihe abagwanyi batari bake bafashwe hamwe n'inkoho akarere ka ituri karageramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi hagati y'abanyagihugu bari mu bwoko butandukanye ico gitero ku basirikare kibaye mu gihe ibiganiro hagati y'abategetsi bo mu ntara ya ituri n'umugwi urwanya ubutegetsi uhakorera le force patriotique de l'ituri frpi mupfunyapfunyo vyariko biraba ivyo biganiro bigenewe kumvisha ko abo bagwanyi boshira hasi ibigwanisho umugwi frpi ni umwe mu migwi y'abagwanyi itari mike yatanye mu mitwe mu karere ka ituri iyo migwi ipfa amatungo ari mu butaka muri ako karere radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve muri afurika dukubitire i buraya aho chancellier w'ubudagi angela merkel yiyamirije no wa mbere imigwi y'abantu bazira abanyamahanga bariko bahiga abanyamahanga mu mabarabara y'igihugu ciwe ivyo vyakurikiye iyicwa ry'umudagi ryagirizwa umunyasiriya n'umunyairak umugwi w'abazira abanyamahanga pediga wateye akamo k'imyiyerekano ku munsi ugira kabiri inyuma y'uko abantu bagera ku majana umunani bari bakoraniye mu gisagara ca shemnitz kiri mu cahoze ari ubudagi bwo mu buseruko bateye akajagari mu vyatumye igipolisi gisaba ko abandi bapolisi barungikwa muri ico gisagara ibinyamakuru bitari bike harimwo ikinyamakuru bild vyatangaje ko bamwe mu bari mu myerekano ku munsi w'imana basemerera amajambo yifatira mu gahanga abimukira mu kuvuga ko batarekuriwe kuba mu gihugu c'ubudagi abashikiriza amanza batangaje uno musi wa mbere ko bahagaritse umunyasiriya w'imyaka mirongo ibiri n'itatu n'umunyayiraki w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri bikekwa ko bishe umudagi w'imyaka mirongo itatu n'itanu bamusogosa imbugita mu gutanga imitwe kwabaye mu masaha ya mu gitondo ku munsi w'imana mubandanya kumviriza ibiganiro tubafitiye kuri isa kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho ishyirahamwe riharanira inyungu z'abarokotse jenoside ibuka rigiye gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu onu ko abacitse ku icumu bahabwa ijambo mu ngingo zifatwa n'umucamanza theodore meron mu gihe agiye kurekura canke kugabanya ibihano ku bagirizwa jenoside ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboye urwego rushinzwe gukurikirana imanza zasizwe n'urukiko mpanabyaha ku rwanda rumaze kurekura abantu icumi batarangije ibihano byabo umuryango wibuka uvuga ko nubwo gufungura abantu batarangije ibihano byemewe n'amategeko ariko hakwiye gushyirwaho uburyo bwo gufata iki cyemezo aho kubishyira mu maboko y'umuntu umwe mu kiganiro yahaye itangazamakuru umuyobozi wa ibuka profeseri jean pierre dusingizemungu yanenze cyane ifungurwa ry'abantu icumi mu bari bafungiye jenoside batarangije ibihano bivuye ku mwanzuro w'umucamanza theodore meron perezida wa ibuka profeseri dusingize mungu avuga ko aba bantu icumi bashobora kwiyongeraho abandi batatu baherutse gusaba ko nabo bafungurwa barimo koroneri aloyizi simba dominiko ntawukurira iryayo na hasani ngeze uretse iri fungurwa ibuka yinubira kandi undi mwanzuro wafashwe n'uru rwego wo kumenyesha gusa leta y'u rwanda mu gihe uyu mucamanza ashatse kugira uwo arekura yirengagije uruhare rw'abakorewe ibyaha aribo bacitse ku icumu rya jenoside perezida wa ibuka dusingize mungu jean pierre ari icyemezo cyo kuvuga ngo nta busabe ubwo ari bwo bwose jaji theodore meron azajya yakira buturutse kuri ba survivors buturutse ku bacitse ku icumu twagira ngo rero tubaganirize kuri iyo ngingo mumenye amakuru uko ameze ariko munumve n'impungenge dufite kandi tubasabe yuko izo mpungenge mwazisobanurira abanyarwanda ndetse n'amahanga yose umucamanza theodore meron arekura bahamije ibyaha bya jenoside agendeye ko barangije bibiri bya gatatu by'ibihano byabo umuryango w'abarokotse jenoside wakunze kumunenga kutubahiriza ibikubiye mu ngingo zigendanye n'uku kurekurwa harimo kumva ibitekerezo by'impande zose birebana no kwicuza gusaba imbabazi k'urekurwa impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga akaba n'umunyamuryango wa ibuka jean damascene ndabirora karinda yavuze ko nta bushishozi uyu mucamanza agira mbere yo kurekura aba bantu porosijya za ariririzi zihereza ububasha jaji meroni wenyine nka perezida wa mekanizimu kuba yareba ubusabe bw'uwasabye akavuga ngo ngewe ku bubasha mpabwa n'amategeko ndemeza ko uyu muntu akwiye kurekurwa umuntu umwe gusa ibyo ubwabyo turabinenga ntabwo umuntu umwe yakaba yafata ubuzima bw'abantu bangana gutya ku byaha bikomeye kuriya ariko noneho kugeza uyu munsi aho abantu barekurwa tubareba batanasohotse barahindutse basohotse n'ubundi bagamije kongera gukomeretsa abacitse ku icumu ni gute wemeza yuko umuntu yahindutse muri aba ngaba dufite abantu icumi basabye kurekurwa muri ino porosedire ya ari ririzi icumi muri bo bamaze kurekurwa uyu munsi dufite amazina y'abari muri za kaminuza muri amerika muri erope bagenda noneho uyu munsi bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi umuryango wibuka uvuga ko iki cyemezo cyo kurekura abantu ntaho kinyuranye n'amategeko ariko ugasaba ko hagenwa ubundi buryo bwo gusuzuma dosiye z'abasaba kurekurwa by'agateganyo ntibiharirwe umuntu umwe gusa bwana jean damascene ndabirora of course leta y'u rwanda cyangwa abacitse ku icumu ntabwo dushaka kuvuga yuko iki cyo kurekura aba bantu kidakurikije amategeko kiramutse gikozwe mu buryo buteganywa n'amategeko bukonsidaringa inyungu z'abacitse ku icumu twe ntabwo twakirwanya kuko ntabwo turwanya amategeko ariko n'ibyavugwaga muri porosidire mbere ku irekurwa ry'abari icumi ntabwo yabyubahirije ntiyigeze amenyesha leta y'u rwanda nta muryango w'abacitse ku icumu wigeze umenyeshwa irekurwa ry'abari abantu ni ugucya mu gitondo uri gusoma kuri interineti ukabona ngo uyu n'uyu yareka ibuka ivuga ko itazaterera agati mu ryinyo ngo ikomeze kurebera ahubwo ko igiye guhaguruka igakora ibishoboka byose kugira ngo ibi byemezo by'uyu mucamanza bihagarare wenda se muraza kwibaza ngo turakora iki kuri ibyo ngibyo turandikira security council na judge meron tubasaba kwisubiraho ku cyemezo bafashe kuri judge meron ni ukwisubiraho we nk'uwafashe icyemezo kuri security council ni ukuyumva nk'urwego rukuriye mechanism of international criminal tribunals kuko nibo babahereza ububasha ibyo bakora byose biri muri mandate ya security council turagerageza gushyira pressure kuri security council uburyo yasaba judge Meron kuvugurura iki cyemezo akemera yuko ubusabe bw'abacitse ku icumu n'imiryango y'abacitse ku icumu bwakabaye buba considered mu gihe havugwa ku irekurwa ry'abantu badukoreye ibyaha twebwe ubwacu indi nzira igendanye no gusaba leta y'u rwanda kuko y'ubu ngubu yemerewe gutanga igitekerezo no kuvuga uko ibyumva tugasaba leta y'u rwanda mu murongo wa diplomasi ikavuga yuko byakabaye ngombwa yuko abacitse ku icumu n'imiryango yabo bemererwa kugira icyo bavuga kuri iri rekurwa ibuka isaba ko hakongerwamo ingingo ko mu gihe urekuwe atararangiza igihano yitwaye nabi yakongera agakurikiranwa asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
urakoze asumta kuri iyo nkuru Uh, mu rwanda kandi hakoraniye inama mpuzamakungu yerekeye ihindu- uh, ihindagurika ry'ibihe mu karere k'ibiyaga binini hamwe no mu karere k'ibi- k'ihembe rya afurika intumbero ni kurabira hamwe ingena amakuru yerekeye ihindagurika ry'ibihe yoshikira abanyagihugu hakiri kare kugira hirinde ingaruka mbi y'imyuzurire y'amazi canke uruzuba rwinshi bikunze guhitana abantu n'ibintu ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru
ni inama iri kuyihuza ibihugu cumi ari byo rwanda tanzania ubuganda kenya sudani sudani y'epfo eritrea etiyopiya jibuti na somaliya yamara uburundi ntibwitabye irimo abahinga mu by'uburimyi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko bishikirizwa n'ikigo gishinzwe kugenzura ihindagurika ry'ibihe mu rwanda intumbero nyamukuru ni ukurabira hamwe ingamba zofatwa kugira ngo ibyo bihugu byose byirinde ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe jean ntanganda semafara ni umuyobozi mukuru w'icyo kigo ubwo rero iyo duhuye dutya bituma tugera ku itenyagihe ryizewe kurusha ntabwo bigira imipaka kuko ibiba tanzania ibiba uganda bishobora kutuzanamo ingaruka aha ngaha kubitegurira hamwe hanyuma tukabisakaza nk'uko nta mubizi abaturarwanda no hanze igihugu cyacu icyagutunga rero n'abandi bashobora kuba banakibonye kuko tuba dufite ibikoresho hari ibyogajuru murabizi hari za radari turazifite nubwo byanagutungura rero turahwiturana mu by'ukuri kubera ko dukorera mu karere rero n'abariya baba bafite intege nkeya hari ukuntu nibura amakuru agaragara havuye nko kuri ibyo nk'ibyogajuru abafite ububasha bwo kugira ngo babe babibona birenze imipaka yacu tukaburira bagenzi bacu kugira ngo amakuru atangwa n'ibigo nk'ibyo agire akamaro abari muri iyo nama babona ko ari ngombwa ko abakenyezi babigiramwo uruhara semafara afatira ko abagore aribo bakora umwuga wo kurima ahanini mu bihugu bitandukanye avuga ko atawusiga inyuma icyo gice cy'abanyagihugu kandi bafise uruhara rukomeye mu itunga ry'igihugu ku bwa madamu Ellen Musemo aserukira ikigo cy'ihindagurika ry'ibihe cyo muri Tanzania abakenyezi n'abana nabo bakunze guhitanwa n'ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe Kwanza, mabadiliko ya hali ya hewa yanapotokea, mwanamme anaweza akawa anaweza kuogelea, lakini mwanamke akawa hana ujuzi wa atubwa mbere ho hadutse nk'umwuzurira w'amazi abagore benshi barahasiga ubuzima kuko badashobora no koga canke guhunga nk'abagabo ikindi naco baba bafise abana canke bibungenze inzara uruzuba n'umwuzurira bikababangamira mu kugerageza kurokora abana no kurira ibiti abagabo nibo bishobora n'ingoga hadutse imiyaga canke amazi menshi ubasanga no mu dukorwa twinshi kurima kurera abana kuvoma kurondera indya z'abana byose bigatuma bataronka umwanya wo kumenya amakuru y'ihindagurika ry'ibihe yamara twimenyereze kutarima canke guteragira mbere no gusoroma tutaramenya ingene igihe cifashe tusipande bila kupata taarifa za hali ya hewa, tusivune bila kupata taarifa za hali ya hewa.
kuva mu mwaka uheze gushika ubu imvura y'umwuzurira imaze konona ibitari bike mu karere ka afurika y'ubuseruko yarahitanye n'abantu batari bake mu rwanda muri tanzania muri kenya no mu burundi mu buganda no muri somaliya naho uruzuba rwarabiciye biracika icegeranyo cashizwe ahabona muri iyo nama cerekanye kandi ko ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zatumye haduka ingwara nyinshi nka malariya iziturutse ku gufungura nabi no ku isuku rike ukugwingira mu bana n'ibindi abari muri iyo nama bavuga ko bagiye gukosora ahabaye agahaze cyane cyane mu gutanga amakuru hakiri kare kugira ngo abanyagihugu bikingire buriya iyo umaze kwiga isomo bituma ubutaha ukora neza kurusha iba imvura zara- zaraje kare uretse ko twagiye tunabivuga wenda byanatunguye abaturage kubera ko bari bamenyereye bituma ko ritangira mu kwa gatatu ariko rero ubwo wenda aho byatunguye ni uko dushobora kuba tutarabisakaje vuba mbere nacyo gikuru igihe dukoze iteganyagihe rikwiye kuba ari rishaka kugira ngo ah, abo rigene babimenye hakiri igihe gihagije ubwo rero nyine gutaha ni ukuvuga yuko ni ngombwa yuko dushyiramo ingufu kugira ngo turisakaze dukoresha uburyo bwose niyo tumaze gutegura itengagihe ry'igihembwe icyo dukora turarikurikira tukajya mu ntara hose za koperative z'abahinzi ibyo bigomba gukomeza tugashyiraho umurego bitegekanijwe ko kuri uyu wa kabiri abo bahinga bazoshira habona ingene ikirere kizoba cifashe mw'irima ry'agatasi gasa n'akamaze gutangura mu bice bimwe bimwe vy'akare ka afurika y'ubuseruko ku bwabo iyo ngengagihe niyo izotuma abarimyi bamenya ingene bifata mu gusohora isuka Pierre Claver ni nkuru i Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru muri Uganda naho umuririmbyi yahindutse umunyepolitike Kaguranye Sentamu na bamwe mu bo bari bafungiwe hamwe barekuwe uno munsi wa mbere batanze ingwate bari bafunzwe kuva ku itariki cumi na zine z'uku kwezi k'umunani Sentamu yari yagirijwe icyaha cyo guhemuka mugenzi wacu Edi Guhema yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda yakurikiranye irekugwa ryiwe n'abo bari bagirijwe hamwe atangura avuga icyatumye barekugwa
irekurwa ryabo ryatewe n'uko ababunganira mu mategeko bari barimo abavoka benshi bazobereye mu mategeko arengera uburenganzira bwa muntu biriwe mu rukiko batanga impamvu zigaragara cyane cyane zigaragaza ko abo abo bunganira bakubiswe barimo bagakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo bakeneye gusohoka muri gereza bakajya kuvuzwa akaba ariyo mpamvu n'umucamanza Steven Kavuma yabyemeye akabarekura ubu ngubu aho tuvugira abakomeretse cyane ubu bahise bashyirwa mu modoka zitwara abarwayi akaba bari mu muhanda kuzanwa Kampala kugira ngo bavuzwe abandi nabo bakaba barekuwe abatarakubiswe barekuwe kugira ngo basubiye mu rugo ariko bose akaba atari ukuvuga ngo ibi byaha byabahanagweho burundu ahubwo ko bazajya bakurikiranwa ibyaha baza mu rukiko bava hanze hanyuma se abo banyapolitike tuvuge nk'urugero nka robert cyaguranyi hari icyo batangarije itangazamakuru nyuma y'uko barekuwe ntabwo bari bavugana n'abantu kugira ngo bashobore kuvuga ariko abavoka babo babavugiye umwe muri bo asumani basarirwa wavuze ko urukiko rwakurikije itegeko rivuga ko umuntu wese aba ari umwere kugeza ubwo urukiko rumuhamije icyaha kandi ko bagiye kuzubahiriza ibyo urukiko rwabategetse ndetse abashinjacyaha bari basabye ko aba bose bareka ibitabo byabo by'inzira mu rukiko kugira ngo bate kuzatoroka bakajya hanze ariko umucamanza birabyanga avuga ko bakubiswe bamwe bafite ibikomere kandi akaba bafite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyose bashaka kugira ngo babone ubuvuzi ubu rero ukuvurwa nk'umugore wa robert cyaguranyi yavuze ko ikigiye gukurikira rukurira ko bobi wayini avuwe hari n'abandi ndetse bakomeretse bakavurwa mbere y'uko bakomeza kujya mu rukiko ntabwo ari gake cyane abantu baregwa ibyaha bikomeye cyane birimo kugambanira igihugu barekurwa bakajya kuburana bari hanze kuba urukiko rwafashe icyo cyemezo ese haba hari igitutu gikomeye cyaba kiva mu mahanga cyangwa se n'abandi n'izindi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu byaba byagize uruhare mu kubarekura nibyo icyo igitutu kiva mu mahanga abantu bashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu abaturage mu gihugu bwabo babashyigikiye cyaba ari kimwe mu mpamvu zatumye barekurwa kandi bashinjwa icyaha gikomeye cyane nibutse ko ndetse n'ubucumuro bishyize urukiko rwa gisirikare kana rurwanaguye Robert Kyagulanyi cyangwa se Bob Wine rukamukuraho icyaha cyo gutumya imbunda rudatanze impamvu ariko ikigaragara cyane ni uko abantu benshi bibwira ko yuko ibi byaha byaba ari ibihimbano ariko nanone hari byigeze kubaho yuko umwe mu banyapolitiki bakomeye muri iki gihugu nka Kiza Besigye nawe wigeze kurekurwa ashinja icyaha cy'ubugambanyi mu gihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu wa bibiri na gatandatu akaba ari rero imwe mu mpamvu abamwunganira amategeko batanze mu rukiko bavuga ko bigeze kubaho akaba n'ubishobora kuba ubwo bafite abaje kugira ngo babishingire bakomeye bizewe ku buryo batazanga kubahiriza ibyo urukiko rubategeka Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika urakoze cyane urakoze cyane namwe
bamwe mu rwaruka rwo mu mashuri ya kaminuza mu burundi bavuga ko gukoresha imbuga ngurukanabumenyi ari kimwe mu bishobora kuruteza imbere naho ku rundi ruhande bavuga ko gukoresha nabi imbuga ngurukanabumenyi bishobora gutitura imico y'ikirundi no gukwiragiza ibihuha ubwo rwaruka rusaba ababyeyi gukurikiranira hafi abana ku bijyanye n'uko gukoresha izo mbuga naho ku bana bakiri bato bakaraba bakabibarinda inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana nk'uko bivugwa n'abo banyeshuri batandukanye bo muri za kaminuza zo mu burundi imbuga ngurukanabumenyi hari izigisha ibifise akamaro n'izitanga ibitagira ikimazi eliane zigiyimana ni umunyeshuri muri kaminuza y'uburundi ubuhinga ngurukanabumenyi umuntu arashobora kubukoresha neza mu gukuramwo ubwo bumenyi bumufasha kubandanya atera imbere mu by'ubumenyi mu gukuramwo n'uturorero tw'abandi ibyo ku byo bariko barakora ahantu hariya biriko birateza imbere aho babaye urundi ruhande naho umuntu arashobora kubukoresha nabi ugasanga hariho kubera ko yabukoresheje yishe ikibano ciwe canke n'abandi baza kumusoma Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco wabona ko abana bakiri bato bakwiye gukurikiranirwa hagufi mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi jewe nibaze yuko nko ku bana bakiri batoyi bobarinda gukoresha izo mbungangurukanabumenyi kubera ntibaba bazi icyo batora ntibaba bazi icyo basangaho boze barabarabira kugira baze barabereka ati iki nicyo gikwiye kurabwa icyo nicyo kidakwiye kurabwa niyongere Planet wo muri kaminuza y'uburundi abona ko bitoroshe kuguma ku mico y'ikirundi kubera ubwo buhinga akenshi buza ari mvamakungu imbugangurukanabumenyi ntiziraba imyaka y'umuntu agiye ku rubuga nk'ubuye ko byavuye hanze turavuga imico y'abantu b'abazungu y'abantu b'abahinde indi n'abarabu iratandukanye cyane n'iyo ngaha muri afurika rero mu gihe bitandukanye umwana w'umuzungu akura azi yuko la sexualité indero wowe ukuntu abyumva si ibi twe twarezwemo ngaha mu burundi rero wewe ari nka hariya arashobora kurungika nk'ifoto z'ibiterasoni kubera ko ku buhinga ngurukanabumenyi umuntu abijya ko bitarinda kumubaza ngo imyaka cyangwa ugasanga umwana w'imyaka cumi n'itatu cumi n'ine afise telefone aca abijya ko ugasanga ariko arabona ibintu atategerezwa kuhita abona ku bijyanye n'ibihuha bica ku mbuga ngurukanabumenyi Eliane Niyongere wo muri kaminuza y'Uburundi agira ati hariho izitanga inkuru zitarizo ibihuha ugasanga nk'ubu ugiye ku buhinga ngurukanabumenyi utazi neza icyo urondera cy'ukuri gishobora kugufasha ubaye umuntu ugendera mu bihuha bya bihuha nabyo ubona yuko urwaruka kenshi rimwe na rimwe dukunda gutwarira hejuru ciye ufata bya bihuha nawe ukabikwiragiza aho ubaye ugasanga biriko birahindura imico n'imigenzo n'imikorere y'aho uri Eliane Niyongere abandanya amenyesha ko uruhara rw'abavyeyi ari ntangere mu ikoreshwa ry'imbuga ngurukanabumenyi kugwaruka uruhara rero bafise n'intangere mu kubahimiriza kuja ku rubuga ngurukanabumenyi bafise ico bagiye kurondera ko hanyuma mu kubahimiriza kandi n'imbuga zibereye bashobora kuraba ko iziriko izo bashobora gukurako ubumenyi izo bashobora gukurako ibibafasha mu buzima bwabo umunyeshuri wo muri kaminuza y'uburundi agereranya imbuga ngurukanabumenyi n'ikiyaga urubuga ngurukanabumenyi ni nk'ikiyaga mu kiyaga hari ifi ziryoshe kurya harimo kandi n'ibimizi rero bogenda batagiye kwiyahurira muri ibyo bimizi mugabo kandi bagiye kuronderayo igishobora kubafasha aho rero uruhara rw'ababyeyi ni runiniya mu kubandanya babogora tuyikeze Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco abona ko imbuga ngurukanabumenyi zisamaza bigatuma indero y'ikirundi iteshwa agaciro kuri internet ntitwiga kubana neza n'abandi kuri internet ntitwi ntidushobora guhurira hamwe ngo twicare tuyage ibibazo by'ubuzima kuba turi hafi na hafi gutemberera abagenzi kwicara tukayaga ikiganiro hagati y'abantu nico kibuze kuko kuri internet umuntu wese aba ari mu byiwe yaba umuvyeyi yagiye kuri internet aribagira amadevoir ategerezwa envers we nyene na envers la societe y'abana internet ntiyategerezwa kuba ari ikintu umuntu aja kurondera ko ubumenyi ikintu nyene gikenewe ariko umwanya munini umuvyeyi yategerezwa kumarana n'abana abigisha yandero yandero itari kuri internet yandero ya kera ukuntu abantu bari bwifate ukuntu umuntu yo ukuntu umuntu yobana n'abandi ukuntu yitanga agafasha abandi gusumba usanga umwanya wose umara kuri internet uri muri utu uri muri turiya ubwo rwaruka rukaba ruriko rurakurikirana inyigisho zijyanye no gukoresha imbuga ngurukanabumenyi mu buryo ngirakamaro mu ishuri ryisumbuye rya SOS Bujumbura ico gikorwa gifatanye no kwigisha ugwaruka kumenya kwitegurira imigambi y'iterambere kikaba categuwe n'ishirahamwe yaga kizomara indwi zibiri igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha hano iyo bigarukiye tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twashikirije kuri iyi saha uwahagarikiye ibi biganiro ni frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo na oriane itanga ishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze